Barattoota qormaata biyyaalessaa kutaa kudha lammaffaa fudhatan keessaa afurtamaa ol qabxii dhibba ja'a ol fiduu isaanii manni barnootichaa beeksisee jira. Qindeessaan mana barumsaa bultee addaa Damee Adaamaa obbo Abbabee Zawudee akka barattoonni isaanii qabxii olaanaa galmeessisaniif barsiisonni carraaqqii gochaa turan jedhu. Barattoota qabxii dhibba ja'a ol fidan keessaa barattoonni yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanis mala qabxii olaanaatti fiduu danda'an dubbatu. Naakoor Malkaatoo Amborraa gabaase.
Waldaa misooma Oromiyaatti barattoota mana barnootaa bultii adda Adaamaatti qormaata biyyaalessaa kutaa kudha lammaffaa fudhatan keessaa barataa Naa'ol Saamu'eel qabxii olaanaa sadarkaa biyyaatti galmaa'in sadaffaa ta'uu dubbata. Saamu'eel dhibba torba keessaa dhibba jaaf shantamii sadii yoo fidu dhoksaa qabxii olaanaa galmeessisuu isaa dugda duuba jiru akkasitti ibsa.
Dhoksaan qabxii kana dugda jiru maal kan jiruu fi sababiin maddaan isaa wantoota gurguddaa sadiitti qoodee loluu danda'a. Tokkoff akkaataa itti barsoota wajjin walitti siqnee hojjechaa turreetti jechuudha. Barsoota wajjin nuti akka maatiitti kan ajjetti ispeeshaal boordiing iskuulii keessatti kan nuti walitti siqnu. Inni kan biraan immoo maatiriyaalii barbaachisaa ta'e barsiisan baay'ee nukuta ispeeshaal riisorsiiwwan oonlaayinii argaman jechuudha. Isaan kan iddoo baay'ee barbaachisaa jedhee yaadu jechuudha milkaa'ina isaati. Inni lammaffaan immoo maatii jechuudha. Maatiin hordofii barbaachisaa ta'e baay'ee naa gochaa ture. Bakkaan kina kiyyaa wanta Ani bara baaduu riifaansii tokko tokko illee naafisuudhaan waan garaa garaatu na gargaaraa turan yoo jiran jaallan yeroo weerara vaayirasii koronaa kana keessa deeggarsi xiinsammuu sun barbaachisa. Deeggarsi xiinsammuu baay'ee naa gochaa turan jechuudha. Ayiruu jabaatu jedhan. Inni sadaffaan immoo milkaa'insa kanaaf kan na gargaare yoo jedhee yaadu cina kaayyoo qooyyatti hojjechuuf yaadda jechuudha. Anis kaayyoo biyya beekaa galma koo beekaa wanta naaf ta'u beeka jedhee waan yaaduu fi sanatti cinaatti na jechaa ture jechuudha. Halkan guyyaa inni utuu yaaddo vaayirasii koronaa kana illee irraafamee baay'inni hojjechaa ture jechuudha. Miira galeetiin ijoollee ijoollee barattootaaf jennee vaayirasii.
Mana barumsaa bultii adda Adaamaatti barattuun qabxii olaanaa dhibba jaaf afurtamii lama fidde Beeteleem Darajjee haala ittiin qabxii olaanaa kana galmeessiste ibsitee jirti.
Qoramuu kan qabu bara kuma lamaaf kudha lama ture garuu koviidiidhaan gara kuma lamaaf kudha sadiitti ce'ee jira. Nullee yoo sanitti qoramne qabxii naanni fide dhibba jaaf afurtamii lamadha. Qabxii kana fiduuf iccitiin na duuba jiru jedhee kan yaadu duraan fedhiin guddaan qaba dhibba ja'a ol fiduudhaaf garuu fedhiin koo namoota biraa caalee shamarran irraa caalee qabxii kana galmeessa jedheen ture garuu dhibba ja'a ol fiduuf hawwii guddaan qaba akka dirqamaattis ilaalaa ture sirrittiin qo'adhee ifaajaa guddaa akka saleelaa jedhee yaada. Waaqnillee na gargaaree qabxii sana fiduu danda'eera. Na duuba barsiisonni kiyya jiru, hiriirri jiru, maatiin kiyya jiru, ayilee fedhii guddaan qaban waan tureef qabxii kana galmeessuuf na qaqqabseera.
Siif koovid kudha sagal rakkoo ture moo carraa ture mee kan irratti maal jetta?
Koovid kudha sagal rakkoos ture jira, carraa gaarii sumee jira. Ji'a sagaliidhaaf mana ture yeroo sanatti mooraaliin keenya xiqqoo gadi bu'ee ture. Taabletiidhaan qoramtu jedhamnee turre taabletiin dhufnee baay'ee gara fuulduraa deemaa ture qormaanni keenya hin dhaqqabnee dafee yeroo sanatti mooraalii akka duraan mooraaliidhaan qormaataaf jennee dubbisaan turre garuu advaanteejiin isaa inni guddaan poorshiinii hin qoramtu kan jedhame sana sirriitti qo'achuuf sirriitti bilcheessuuf yeroo gaarii arganneerraa jedhee yaada. Akka rakkoo qofa osoo hin taane akka advaanteejiis akka ciminaatiis ilaaluun barbaachisaadha.
Barataa biraan manuma barumsaa kanatti qabxii dhibba jaaf shantama fide Eeliyaas Shaanqoo barataan tokko yoo yeroo isaa alaan fayyadamee qayyabate waan qabxii olaanaa hin arganneef hin qabu jedha.
Manni barumsaa keenya akka maatiitti jiru bishaanii barsoonni keenya yeroo manatti geenya jiru sana barataan akka barnootarraan fagaanneef fagaatellee akka hin dhaganneef barnoota jechuudha. Karaa garaagaraatiin gargaaraa turanii karaa telegiraamiitiin ture nootii gaggabaabessanii. dabalataan barattoonni dhuunfaa dhuunfaadhaan kan dubbisaa turanii kan akabaatti dhufaatti dubbisaan ture ciman jechuudha. Rutiin guyyaa taa'ee nama qabadhee hanga hin danda'e gaa'ela kanaan bira gahuudhaaf dubbisaan ture. Kanaaf kun koo wanti dabalamee asin dhagahuu danda'eera. Dabalataan balaa kuma kudha sadii kan jechuudha. Erga koovidiin hanga tokko to'atamuu danda'e hanga ta'e jechuudha. Mana barumsaa keenya dafanii bifa seeggannoo qabu barattoota dafanii waamanii turan gara mana barumsaa jechuudha. Hojii deebi'anii barataan tokko muudii barnoota kiba sagalee keessa ji'a tokko deebiin inni kennamee turan amma deebi'an jechuudha. Inni sun sababa koovidii ji'a saddeet waan akkasii barnoota irraa fagaannee ture fuudhee muudii barnoota keessa hin barsiisa jechuudha. Ammas gaafa riiviin isaa baranne kan barsiisni keenya maaliif ijoollee kana waan ta'e hin teestiin goonu waan jirudha kan ka'e tawaanii mataa isaaniitiin gaaffii yaalii gara garaa nuuggannaa turanii dabalataan qormaata mootummaa qoraannii qoraa turan jechuudha. Dabalataan akka oblaaluuf tawaanii barsiisota bu'ee sirriitti keessa jira barsiisota bu'ee hundallee asumaan galan. hubannaa mana barumsaa dabalatee fi maatiin isineen duruu jiru dabaatamu jechuudhaan waan hunda danda'uudhaan namni kamiin milkaa'uudhaaf galu karaa mana barumsaa barattoota hiriyaasa wajjin barsiisota wajjin fiiras immoo dhamaatiidhaan yoo jedhe milkaa'uu danda'a waan jedhu kaasa jechuudha. Yeroo barataan egaa walitti barchuun barbaachisu jechuun sa'aatii digdamiif dubbisuu sa'aatii kudha saddeet dubbisuun dirqama miti. Garuu barataan hanga waan ta'eef wanti dubbisuu qabu hanga jirutti ijjiisuun qabdu. Hanga waan ta'eef hanga jirutti bashannanaaf baruun qabdu. Sibbiitti xumuruu qabda. Kanaaf dhibaa'uu barbaachisu barataa.
Barattootni kunneen dhiibbaa weerara vaayirasii kooroonaa dandamachuun boqonnaa barnoota sadarkaa olaanaa isa itti aanuuf qophii taasisaa jiraachuu isaanii dubbatanii jiru. Waa'ee karoora isaanii gara fuulduraallee ibsanii jiru.
Saayinsii fayyaa galee maatii koo biyya koo uummata koo tajaajiluun barbaada. Barattoota warra kaan maal laamta kan jedhuun jiruuf amma beekamaadha. Vaayirasii koronaan kun ammayyuu haalaan babal'achaa jira. Saffisiinsaa illee kan jiru caalaa baay'ee dabalaa jira. Kana isuun ilaaluun barattoonni keenya sammuu qaawwatuu ammallee barbaachisu jechuudha. Ammallee sana qabaatanii sirrii itti dubbisu qabu jechuudha. Yeroo fi waan hundaadha irratti dabarsuu hin taane jirjirii milkaa'insaa walumaa galatti dubbisuudha irratti yoo hamdaan hin jiru jechuudha.
Duraanuu jalqabee meedisinii jooyin gochuudhaan dipaartimentii meedisinii barbaada. Yuunivarsiitii kamiyyuu keessatti meedisinii jooyin godhee gara fuulduraatti itti fufuu barbaada. Qabxiin kiyyaallee achi kan nagarsiis jedhee yaada. Shalli firashman koorsii illee jira. Sirriitti baradha jedhee yaada. Kaayyoon kiyya fuulduraa kanadha. Shamarroonni maal gochuu qabu qabxii gaarii fiduudhaaf dura shamarrannis dhiirri opportunitii wal sakkaataa yoo argate lachanuu sirriitti hojjechuu danda'u. Wanti guddaan fedhii qabaachuu, kaayyoo qabaachuu, kaayyoo keenya sirriitti beekudha. Sirriitti dubbisuudha. Inni guddaan kaffaltii guddaa kaffalanii ifaajanii hojjechuudha.
Gara fuulduraatti kan ta'u gama fiiziksii waan qabachuuf gara sanaatti boruun barbaada.
Fiiziksii?
Akkasumallee ammas wanti darbu kan disaayidii hin beeksisu. Sababni isaa maamilli kaayee sarara biyyaa kan argadhu yoo ta'e eerooskees kan jedhamu bira isa barachuun barbaada. Fedhalaa immoo yoo kun kannaaf milkoomnite asuma biyya keessatti as tuqsa finfinneetti jechuudha. Seentee kan injinanii jedha kan hin barachuu barbaadu indarajjiin gosa kanadha.
Qindeessaan mana barumsaa bultii addaa waldaa misooma Oromiyaa Damee Adaamaa obbo Abbaba Zawdee barattootni isaanii akka qabxii olaanaa fidaniif carraaqaa turuu fi bu'aa argametti illee gammaduu isaanii dubbatanii jiru.
Bara kana barataa dhibba tokkoof digdamii shan jira torbaatamii sadii fi dubara shantanii lama qabanii jira kan qormaataaf qopheessaa baanu. Akka mana barnootaatti qabxii nuti jallishin dhibba ja'a ol barattoota afurtamii jaadha. Dhibba shanii hanga dhibba shanii sagaltamii sagalii barattoota torbaatamii shan barattoota dhibba afur keessaa hedduun san barata afur qabna. Kan irratti hojjechaa turre riikarbii mana barnootaa keenyaa fooyyessinaa kan jirudha. Isa sana milkoofnee jirra. Qabxiin olaanaan bara kanaa galmaa dhibba ja'a shantamii sadii yoo ta'u akka biyyaatti garuu sadaffaan kan mana barnootaa keenya dhibba ja'a shantamii sadii barataa naa'ol saamu'eel kan galmeessee jechuudha. Egaa barattoota kanarratti dhuguma dubbachuudhaa fi hojii guddaa irratti hojjenni faayidaa guddaa irratti baanu garuu barsiisuu wajjin wal qabatee dabalata qaba. Wayita dhibee akka biyyaatti uumame sanatti nuti qorshinii hundaa finnee viizinii gaggeessinee ijoollee akka qo'ataniif yeroo sana haala mijeessaa turre. Akka tasaa ta'ee sababa dhibee kanaan barnoonni adda jedhee jira. Gama nagalanii booda immoo deeggarsi mana barnootaa irraa abbanni karaa telegiraamiitiin aplood godhanii qopheessaa turre. Deeggarsa barsiisonni hawaasni mana barumsaa akka waldaa misooma oromiyaattis hooggan keessattuu hooggantoonni saayikoolojiin isaanii akka hin miidhamne gorsa kennanii qabxiin kun dhufuu danda'e jedhanii yaada.
Milkaa'inaa fi muuxannoo mana barnootaa isaanii manneen barnootaa kanneen biroof qoodullee itti dabalanii ibsanii jiru obbo Abbaban.
Barattoonni kutaa tokko hanga saddeeti jiran keessatti barattoonni kutaa torbaa kutaa saddeeti mana barnootaa kana galuu dandeenyaa kan jedhu fanii muuxannoon fudhatu abdii horatanii deemu hin karoorfatu hin hojjetu kanaaf qabxiin isaan kutaa saddeetitti galmeessan yeroodhaa gara yerootti kan abreejiin isaa guddachaa kan deemedha ragaasaa naannoleen illee akka naannoo amaaraa akka bulchiinsa magaalaa finfinnee naannoo kibbaa dhufanii muuxannoo kan fudhatan akkaataa hojii keenyatti hojjetu kan daawwatanii kan muuxannoo fudhatanidha. Muuxannoo baay'ee kennu. Hundaa ol garuu manni barumsaa kunis waldaan misooma Oromiyaas kan itti gammadu. Amma immoo yeroon barnoota Oromiyaa saksasii mana barnoota tokkicha kana wajjin yeroo ammaa kana mana barnootaa speeshaal boordiin iskool akka Oromiyaatti mana barnootaa torba ijaaruu fi bara dhufuuf natti fakkaataa hojiitti kan seenuudha.
Ejensiin madaallii fi qormaata biyyaalessaa barana akkuma biyyaattuu qabxiin olaanaa galmaa'u wayita torban darbe qabxii qormaata biyyaalessaa kutaa kudha lammaffaa ifoomsu addeessee jira. Barattoota bara kanatti qormaata fudhatan keessaa dhibbantaan shantamii shan tuqaa torba dhibba torba keessaa qabxii dhibba sadiif shantamaa ol fiduu isaanii ejensichi beeksisee jira. Akkuma waliigalaattuu qabxiin barana galmaa'e kan bara darbeen wal bira qabamee yommuu ilaalamu fooyya'aa ta'uu ibsamee jira. Barattootni qabxii dhibba ja'a ol fidan ammoo dhibba torbaaf lamadhaa jedhame. Qabxiin olaanaa akka biyyaatti galmaa'e immoo dhibba ja'aaf jaatamii sagal ta'u ibsa ejansii madaalliif qormaata biyyaalessaa irraa beekuun danda'amee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.